radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na thomas kamirindi nongeye kubasuhuza mwiriwe turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri interineti radiyo yacu voa akadomo komu
umunsi uburundi bwaronse ntaye y'ukwikukira ntuhinduka uba mu buhungiro uba mu burundi uwo munsi uguma ari wa wundi ejo uzoguma ari wa wundi ejo aho tuzotahira tuzoguma tuwuhimbaza nicyo gituma n'ubu naho turi mu buhungiro uwo munsi tuguma tuwibuka uyu ni catherine mabobori wahoze ari depite mu burundi ni mu kanya mu makuru abategarugori bo muri komini kinyinya mu ntara ya ruyigi bafashe icyemezo cyo kwanga guharikwa iyo hagize mugenzi wabo uharikwa barahaguruka bakava hirya no hino ku mitumba bakajya kugariza umugore mushya kugeza ahapfu- ahavuye akagenda fidel dantoine araduha inkuru nyuma yo guca hirya nino imbere y'abana b'abakobwa bo mu kiyaca k'umuso abakenyezi bari mu runani ruharanira agateka k'abakenyezi basanze imvozi y'inyifato mbi ku bana b'abakobwa iva ku bintu bitandukanye bamwe mu bakenyezi bagize urwo runani rugizwe n'abakenyezi bangana mirongo icenda bari ku mitumba cumi n'umunani igize ikomine ya kinyinya bagiye bayaga n'ijwi rya amerika ntaho ngendera clemence wo muri urwo runani arafise uko abibona oya ingeso mbi zi- bejeje iyo miceri n'ibyo biyoba n'amasaka ingeso zirarenga gusumba no mu rushana izo z'ubusambanyi nyene bwo buraya usanga bwiyongereye gusumba mu rushana imvura iriko iragwa kuko baba bejeje byinshi bafise ibyo birira bitandukanye n'uko niyo nzima leonia abibona kari kubera intuzi kugushura amaso kw'abana baya mukobwa wawe ari mu- adahanurwa niyo umuhanuye agusimbira akagira ati we mawe ntiwovuga ndayunganiye virginia nawe ati urabona nk'iyo umugabo yazanye abagore babiri aca afata cyangwa abagore batatu aca agira umwe urabona aba- abagore ntibanganya imigisha ba bandi ba wa mugore nawe adakundwa niba ari abagore babiri badakundwa ba bana bag- bagaca babaho nabi bakaja guca ingero bakabona birananiranye ari umukobwa aca ahitamwo kuraba umuhungu bijana akiri umwana urumva se rero ntako abigwanya kuko ntaco aba yarabamariye nizo ngorane rero zo guhari kandi nta mwana w'umuntu aharitse yiga baharikanijwe ntibiga naho biga nta ndika yabaha abana bo bagaca bagira ingorane n'amahera aca yatwara mu bagore aca ahitana nk'umwe nyene uwo yashimye ya- kugira ngo amufata neza sinzi bagaca bagenda bakanywa bagatikiza ibi- ibisigaye nawe akazajana mu buhumbu ico kibazo co guharika catumye baca bigira inama mu runani rw'abakenyezi ruharanira agateka kabo mu kugwanya iyo ngendo yo guharika umugore yaharitswe ategerezwa gusohorwa mu ntumbero yo gukingira umugore mukuru ndiho ku bwayo jean bosco umuhanuzi wa mustanira wa komine kinyinya ajejwe ibibazo vy'intwaro n'imibano aremeza ko mu ntwaro bashigikiye iyo ngingo y'abo bakenyezi hari aho aba- abapfasoni batowe bamwe bitwa eh, mu mu rurimi rw'igifaransa forume de femme rero bararose inyigisho y'uko eh, iyo habonetse ubuharika baca bihuta bakaja kumusorora uwo mwigima akamusubiza iwabo na cyane cyane nk'uwahevye ishure wewe eh, baragerageza bagafatanya n'abajejwe intwara ku mutumba bakamusohora hanyuma eh, bakamusubiza iwabo divine kamuco arongoye ikigo citaye neza y'ingo n'imiryango muri komine ya kinyinya aratubwira ko iyo ngingo itunganijwe I- ihuriro ry'abakenyezi rifatanije na twebwe ndetse n'intwaro Eh, iki kibazo cyo guharika twaragihagurukiye dukorera mu runani iyo rero twumvise nk'umugabo yazanye uwundi mugore wa kabiri turaja hamwe tukagenda twishikira aho eh, uwo mugabo atuye hanyuma dufashanije nabo bakenyezi batowe kuri uwo mutumba nyene turi kumwe n'uba- n'ubarongoye ku rwego rwa komune tugashikayo tukagerageza gusohora uwo mugore tukamwirukana ari umwana akiri muto tukamusubiza iwabo tukamushikiriza abavyeyi tunamba abandanya amashuri akabandanya amashuri cyangwa akabandanya ubundi buzima mugabo tukamwumvisha ingaruka mbi tukuja guharika uwundi mugore ico rero ni ikintu muri komine yacu gikorwa cyane ni ukuri turagerageza dufatanyije n'abo bandi bose basanzwe bakorera mu bijyanye no kurwanya amabi ah, afatiye ku gitsina turashyira ingufu hamwe iyo twumvise ikibazo nk'icyo hanyuma tukagitunganya kandi bikagenda neza kugira ngo tuze tugihagurukira nuko twabonye yuko icyo kintu icyo kibazo gihari kandi giteye ingorane mu ngo nyinshi kamuco divine avuga ko bamaze gusohora abakobwa baje guharikwa bashika kuri cumi na batanu kuva mu kwezi kwa gatanu z'uno mwaka muri komine yose ico gikorwa bagikora nk'abakoranabushake kuko atashirahamwe ribafashe mu mugongo iyo ngingo divine kamuco avuga ko bayifashe kuva mu ntango z'isarura mu kwezi kwa gatanu kugira ngo bakinge amabakorerwa abakenyezi ku bijanye no guharikwa ko bakunda guharikwa mu gihe c'ici abakenyezi batabawe n'iyo ngingo barashima ko bafise aho batakambira bikanyaruka n'akanani siliviya aba ku mutumba wa nyamigina muri komine ya kinyinya yabwiye ijwi rya amerika ko umugabo wiwe yazanye uwundi mugore inshuro zibiri yirukanwa n'abo bakenyezi dominike havyarimana aserukira ubushikiranganji bw'agateka ka muntu gushigikirana no kunganisha ibitsina mu ntara ya ruyigi avuga ko iyo ngingo yafashwe n'abakenyezi bo muri komine ya kinyinya ikwiye kuba akarorero no ku yandi makomine kugira ngo barandurane n'imizi ingeso yo guharika mu ruyigi fideli d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika fideli d'antoine nsabimana urakoze ejo uburundi bwari mu birori by'imyaka mirongo itanu n'ine bumaze bwikukiye abarundi bahungiye mu rwanda nabo bijihije iyi sabukuru tabita mukamusoni araduha inkuru abarundi bagera kuri mirongo ine nibo bari bahuriye hamwe kugira bibuke ko uburundi bwikukiye bwavuye mu minwe y'abakoroni abo barundi bari bagwiriyemwo ugwaruka bari bahimbawe naho abatari bake muri bo bavuga ko babayeho nabi ku bwabo uburundi bwararonse inaha y'ukwikukira naho ibihe igihugu n'abenegihugu barimwo bitari vyiza bati igihambaye ni uko uburundi butari mu minwe y'abanyamahanga wiri inkuru nziza twawuhimbaje umunsi w'intsinzi ko hari ibyo twaronse nk'iragi ry'abasogokuru ry'ababyeyi bacu aho bagwanira intsinzi uno munsi tukavuga tuti imbibe z'uburundi ziri ko abarundi si abanyamahanga icyo rero nko kwibuka icyo twarazwe n'ababyeyi nicyo gituma caduhujije ngaha kandi twibukanya yuko nubwo twaba turi mu buhungiro icyo kizaba mu mitima yacu kandi niryo ragi ry'ababyeyi bacu niyo mpamvu twahuriye hamwe umushingamateka gatarina mabobori umunsi uburundi bwaronse ntahe y'ukwikukira ntuhinduka uba mu buhungiro uba mu burundi uwo munsi uguma ari wa wundi ejo uzoguma ari wa wundi ejo aho tuzotahira tuzoguma tuwuhimbaza nicyo gituma n'ubu naho turi mu buhungiro uwo munsi tuguma tuwibuka cyane cyane twibuka ingene uwo munsi twawushitse ko ibyari byarahabaye twibuka uruhara umuganwa rudoviko rwa gasore yagize kugira ngo uburundi bushikire intahe y'ukwikukira umukenguzamateka nkingurutse emmanuel umunsi wo kwikukira ufite agaciro gakomeye cyane ku gihugu cy'uburundi no ku barundi gusa abategeka uburundi ubu nibo batazi icyo ari cyo kwikukira kuko igihe abakurambere batuzaniye indepandanse kwikukira babigwanira birukana ababirigi kubera babaka ijambo babasaba amagi n'amasoro ntihagire ukwishyira ngo wizane nicyo kimwe n'ubu rero abategeka ubu batubuza kuvuga icyo twiyumvira batubuza kwishyira no kwizana batubuza kuba mu miryango yacu bica abana bacu bica abagore bacu bica abagabo b'abandi bica ababyeyi bacu bumva twikukiye gute nibo rero batabyumva jean philbert garangwa ku by'ukuri twama tuvuga tuti ahubwo twumva isoni tukanamaramara tuvuga tuti mbega uno munsi rwa gasore yogaruka yodufata gute nkunda kubivuga ni je navutse mu mirongo icenda na kabiri kuva mvutse sindigera mbona amahoro ariko nakoze numva ngo rwa gasore ngo ngo yagwana intayo kwikukira iki ariko inyuma ya rwa gasore hagiye haraca abaperezida benshi bagiye barayobora igihugu hari abagiye barasasira iyo ntahe kumbure ariko kandi hari n'abandi bagize ukwigora gukomeye kugira bagende barashaka kuyisambura urwaruka ruvuga ko ruriko ruraba mu byo rutazi kuko ubu bamwe mu barundi baguma bagarukana iby'akahise jean philbert garangwa arongoye urwaruka rw'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u rwanda igihugu cy'uburundi cyubakiye ku kinyoma imyaka myinshi cyane rwose ikintu kizokiza igihugu cy'uburundi ni ukuri uko kuri twebwe urwaruka rwarutse kuva guhera muri za mirongo umunani dukeneye kuri ku bintu byagiye biraba kera sinkeneye kuguma nzira ngo nuko ngo sokuru yari umuhutu ngo sokuru yari umututsi atabyonze atanuwonzi kuko bamwishe ndakeneye rero yuko igihugu cubu cubakira ku kuri hakore ca kintu twita romerite impiniti have dukore ikintu umuntu abe chef d'état major kubera bikwiye ntabwo dukeneye ibintu byo kuvuga ngo eh, ngo premier ngo ministre ngurumva ngo hajya ngo ujya ngo atwara ngo batayo kanaka ngo kadusheho umuhutu oya shiraho umuntu abikwiye Lionel Ninteretse numunyamabanga w'umuhari w'abajirere ugaruka rw'umugambwe Iprona message no haje ne bose nuko twoje hamwe e, no munsi ngwane turimo mu gihugu dushobora kuba tuzifisemo uruhara hari abagwaruka ruri kurakoreshwa mu hirya no hino bitagenda neza turumva imihari usanga yica bene wabo yica urundi gwaruka no munsi twateza kuwugwaruka rubone ejo hazoza ivyo turiko turakora uno munsi bishaka kudukurikirana uriko akora nabo uno munsi ejo azobibazwa ejo azomaramara ejo bazokora bavuga ati henaka ca kivume Eh, dutegereza kumva ko nitereza koresha neza uno munsi kugira ejo hazoza turangwe tuharanire guhura- gu- kuramba gusa atacu tumaze no munsi kwa gasore yapfuye afite imyaka mirongo ibiri n'icenda mugabo turamuvuga tuzokwama tumuvuga abana bacu bazomuvuga abuzukuru n'abuzukuruza kubera iki kubera yasize izina yahiye ico yakoze mu gihugu umushingamateka gatarina mabobori umwe mu banyepolitike bari aho yasavye urwaruka rwaraho kuva mu buhungiro bahakuye icigwa aho kuguma biyumvira ko ari mu nzi bafata ahubwo ko bari mu rugendo rw'ishure ico yise voyage d'etude urwaruka jewe icyo naruhanura ni uko batokwifata cyane cyane nk'impunzi kuko twebwe mu muhari w'abakenyezi ndimwo tuvuga tuti ntituri impunzi turi ko turaraba hirya no hino ingene ibintu byifashe turabe icyo twokuramwo ejo tuzotahana i burundi mu gifaransa tuvuga ngo turi muri voyage d'etude nayo nkengurutse asaba abarundi kwicarana batorera umuti hamwe bumvikana ingene igihugu gisubira gutwarwa bushasha kandi neza ikaba igihugu c'amata n'ubuki i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika yego imyaka mirongo itanu n'ine irashize uburundi bwikukiye nyamara abanyagihugu benshi barataka ubukene tuvuge nko mu ntara ya kirundo abo barundi bagizwe ahanini n'abarimyi muri iyi ntara rero bavuga ko ihindagurika ry'ibihe ryabangirije ntibabasha guhimbaza uyu munsi mukuru neza uko bikwiye jean bosco ndarurinze yatwereje iyi nkuru
ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya bushaza mu gisagara cya kirundo ishengero ryari ryakinje abagabo abagore abana bakuze n'abato imisore n'inkumi abize n'abatitse bari basidukanye n'iyonka kuratira ijisho ibirori by'umunsi mukuru wo kwibuka intahe y'ukwikukira ku burundi watekeye akajumbu umumere nka wawundi avuga ngo watekeye ijisho ararirya muraba ahantu muca ufise akanusu agahe mwene wabo asozera ijambo ryiwe buramatari yahamagariye abitavye umunsi mukuru gusabikanya utwo bateguye gusabikanya ni kimwe kuronka ibyo basabikanya ni kindi bivugwa na bamwe mu bari bitavye ibirori bemeza ko uyu munsi ushitse bari mu bukene ntangere uyu munsi mukuru ushitse mu bihe bikomeye by'inzara kabisa inzara ntawobesha ubu irahari hano mu ntara ya kirundo nibyo namwe mubona kubera uru ruzuba rwatse hakiri kare n'ibintu byamaze kubuma hapu har- harababa amasi yaramaze gutituka umuntu ateye ikintu ntikiza nk'uko yagiteye kubera uruzuba rwinshi nk'ubu hoho uno mwaka ho hariho benshi bamwe bamwe batanateragiye kubera no kubura akabuto kose Ba- babuze kuntu babyifatamo abakera batubwira ati burya kera umwumbati umwe warawujya ugahaga none akantu k'ubu uragakura n'umwana nikamuhendahenda ni kubera izuba ryinshi wapi na- nama ntamutunywa amazi nyene kubera niyo niyo twatekeye amazi niyo dufite yonyene ntiwocuvanga ugiye gufata akanzoga hariya kandi ata- atakiguri abanyakirundo bavuga ko umunsi mukuru bawitavye kuko bari basanzwe bawiyumvamwo n'ubwo bakenye nubwo rero tuhimbaje umunsi mukuru nyene wo ku- wo kwikukira ku Burundi bishitse dukenye ata buryo bukwiriye dufise bwo guhimbaza mugabo gusa turazirikana neza yuko twikuye ko bakava amahanga bari baratugendeyeko kuko atajambo nyene twaronka ariko nuko tubona gusa iri zuba naryo riguma ryaka kandi n'imvura yacitse kare uyu mwaka nti- ntiyabandanyijwe ngo ibijumbu binaguke n'imyumbati yere neza ariko mugabo ntacyo tubisaba umukama mugabo gusa twa umunsi mukuru uno munsi twawuhimbaje kuko twumva twese abarundi tuwiyumvamwo basaba leta kubafasha kugwiza umwimbu mu kubaronsa nk'umwavu w'ikizungu kugwiza ivyorogwa vya kijambere n'ibindi twasaba leta ibirabe nyene i- i- iziraduha nk'akavu nyene ka kizungu turebe yuko twoshira mu masi tukareba yuko umwimbu wazoza uragenda neza tugasaba n'imana ikaza iraduha akavura ibihe by'uruzuba tukaza turabisezerera ariko akavu leta umengo hari gatanga eh hariho abatakaronka nk'abantu aho nikora badafise amahera yo kukagura bamwe bamwe baraba- ba- barabahaye amaka yo korora abandi ntibaronka agaka ko korora ubu muturonyera agaka ko korora natwe kugira ngo twiragiranywe ako kabuto vyo tunezera n'abo bavuga ko batimbuye uramatari w'intara ya kirundo merikiyoro na nkwawomba avuga ko habaye akarusho k'umwimbu agereranije n'imyaka iheze nibyo twarikukiye kandi turi mu ntwaro ya demokarasi ariko turacyafise ibibazo bitari bike umwimbu muke naho uyu mwaka habaye akarusho igwirirana ry'abantu ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu indero mu mashure iguma itituka ubushomeri ubunebwe kutubahiriza amasaha y'akazi urudandazwa kutubahirije amategeko ukugabanuka kw'imfashanyo ziva mu bihugu byo hanze buramatari avuga ko umwimbu wabungabunzwe ku rugero rushimishije abadandaza barashimirwa ko bakurikije ingingo zafashwe mu kubungabunga umwimbu mu ntara ya kirundo aha nshimire abadandaza bo mu kirundo nabonye bitabye defile ku ngingo yari yarafashwe y'ukubungabunga umwimbu murazi byahora bihitiye umugabo n'umugore bagapfa isorori y'ibiharage baragerageje barafasha bene igihugu iyo ngingo irajya mu ngiro ubu mu ntara yose ya kirundo mu makomine indwi mu mazu y'ubuhingu y'ububiko bw'umwimbu harimo itone igihumbi na mirongo indwi na zitandatu urumva icyo gikorwa bitoreka gushimwa iyo raporo mu ntara ya kirundo ni nziza mugume mwibungabungira umwimbu ntimusesagure utwo mwimbuye umunsi mukuru wo kwigina imyaka mirongo itanu n'ine uburundi bumaze bwikukiye wahimbarijwe mu makomine yose y'intara ya kirundo ku minsi mikuru nk'iyo vyari bimenyerewe ko leta irungika intumwa mu ntara ibatekereye n'ijambo ry'umukuru w'igihugu aba yashikirije abarundi bose uno munsi ibirori vyari bihagarikiwe na buramatari ku rwego rw'intara mu makomine naho na ba musitanteri mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
kaze mwumviriza igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
ewe ndebere nawe izo mpene zawe urazikuyakuya umenga ni inkwavu kama nk'ufise inzu ukamurambika hari amata aje gusa urabona Mm, naho rero uciye ushavurana ariko ndijandajanira ukurambona Canyawe umuherekeze usubire iwacu iyo guherekeza uwo wari ugendeye mugabo ba nyina wongendera cyangwa afise ndagukamira kandi ga washimitse ndagashimika dore nk'iyo miragwe yose uriko uyimperera iki ko nzirikana ataco twapfuye rakunze umvise rero wa mugore ndakubwire barira ivyo bintu vyo kuza urivanga mu bitakuraba ugende urigire umuziyo jewe ndaruzaniye aho niva yanga mbaye ingurube ivyo uriko uravuga ni biki urugo rwa murumunanje ubu niwe usigaye ruramutswe aho ndaruramutswa ntirufise inago erega hewe ntiyatanywe n'ikara yarasize umugore n'abana n'agakobwa utakiragama iwawe agakomye kose ugakiza urirukanga n'amaki niyo wogenda ugatekereza ugakorera urugo rwawe none we ivyo bikuraba kwiga sasiga musazanje sindahazi uko nshatse kose ubwo iwanje rigwasiba urareka kurusibura ayi kiba kikuzanye waza gusa ndakizi igiki bijya wirirwa urahenda ruminata umujyana kwandikisha amatongo n'ibiki Si.
kumba hanukiye hose nico wampora ico ni gito none yigurira agatongo ico mubuza gukandikisha muri komine ni igiki naracyandikishije hoho ugira ngo gica reka kuba igiwe ayo mapolitiki siyo uriko urayamwinjizamo ego cane kuko nasanze wari wamuhanuye nabi mbeko mbona umuntu aturuka bukagataha bunyama apfuye ataryandikishije vyogenda gute jewe sindi ngaha wewe aho yariko urasinari cabona ivyo bindi wiriko uramugoza n'ibiki none ngoye ruminata hababara wewe canke hari ikindi cinyegeje inyuma mbeho ni kubera iki i- yagiye atambwiye ivyo ni wowe bimwosha nta wundi ndakubwira dangabene wewe urakwiye kwikebuka Nikebuka ukamenya ko urya mugore ari mu rugo iwe wewe harya ntaco ugaba nta nakimwe yego utikiga ndawe Hmm, nta nakimwe ugaba muri we Ah, ivyo nivyo uriko uramubwira aho ntahagaba si kwa murumunanje iyo aho ugaba nahi waba honyene ruminata nawe muha amahoro Ah, aho wigira umucamanza uwewe n'indi yarugucishije I- i- n'indi yakwitwaye yanyitwayeho nyene wibaza ko umuzomuhendahenda nkemera itongo twararyandikishije wagenda witware iyo umusenzi yankundije naje abo wabonye ko yateye imbere ugira utangure gutuneza
maramarira hiya jewe wigeze ubona nsega
joge igenda irangira umenye gute ga wawe wanditse reka sha reka nu- n'ubugese kirya cya kabiri cyo azi place vide n'ukuri nta na kimwe wanditse n'ingene byari byoroshye muhungu reka nawe gusanisha bijyanye byo guhindura amaverbe simbona niyo bita umutwe Nka kirya- nka kirya hari just twasha twandika gute yoho irya vebu wacishije muri present perfect tense niba washugira gute eh wagira they have just gone to the market wagitora yo oya wangu Eh.
nje nigiye the just had gone yoho acagosheshe none irya auxiliary have nawe wacibishirahe gasha Eh?
nancanganije wawe ah vyagucanganije kweri icyo hejuru nari nzi ko nanditse cyonyine none cyamfyu aha nyene Eh.
nazomara zero edi yo woba wagwisiza kwa madamu wa english Yo! harimwo na fote dotogarafe honyene emwe ntiyirirwa araraba nkamubara igwasha uryawe ntabuze
ya ya ya ya ya Eh?
ya ibyo naho hari intero yashimye amayintero gasaza kutwica vrema Eh, kandi rero ahubwo nagwa ikintu kimwe Eh, umenye ko uno munsi dufise entraînement après midi cet après midi dufise entraînement nahenza kwiga ryari vrema eh bana irya make uranye n'ibihe bikweri nihatari mugabo ntaco turabwira prof wa EPS ntadufatire cane kandi wangu yego ibyo dukina byose si heza si heza ikipe yacu ntikwije amakondisi kubera we ntubona ko atabaramparasa dufise iyo mvuye nk'ubu kuri irya maci ntugira n'umwe asiba yogenda gute kandi nani ni probleme urazi ko ntari bwavyiyumvire
ifo turondera abasubirizi ibara ritaragwa none gasha woshiramo gwara ntiyokina inde gwara Gwara?
gwara uzi eh kumenga ntuvyumva gwara gwara akina muri ekipe ndimo jewe joka si umuntu nk'abandi hadakina Eh, kandi rero shawe ushobora ntufite inate ashoboye ikijya njavye
gwara ninjavye ba witonda shaka gwara ninjavye rero ushaka uca ugenda ubimubwiye ndabivuze ninjavye none nk'ubu muhora ikivemo umuntu mbona yimereye neza kujya ego kweri dukina n'umuntu ntazi iyo yajava kubera ata kintu na kimwe ciwe tuzi oya ntibishoboka kandi remwe na jidiyo mwaramushyizemo nabi ujya muhungu nta njavye nkeneye muri ekipe jewe nk'inama Injavye.
uvyumva utavyumva biragusha kweri kumeze uko joke
mbega ibyo ya sabuni yose nagura yiriye kuri izo mpuzu Eh.
izo nyine mbona mve mama nawe basha none ushaka ndazipfuvye
hewe oya nawe uraheba ukarenza nari nzi ko yoza kumesuza bino bishambara byanje njana gukora none ndabira urayimatse ha ahubwo gura iyindi nyabuna iyindi yikiga ibyo erega ese ndamesura uniforme nazo izo uniforme nazo zama mu mazi uramenya ubu nambara uniforme zerama bibaza ko ari nka kera muri primere nambara ikaki zitabonekesha ubucafu emwe mesura amaboko ni gwawe kandi manyine umukobwa burya n'uwogira isuku ya si ivyo nyene hari abanyeshure twigana banyica vrema nukuri kubera iki oya mama nukuri Eh.
uyoberwa ko bari muri segondere canke bakiri muri primere vyose ukabibura mbega nyene kw'ishuri ni gute uraba atari ukwigira neza ku mubiri gusa mu mutwe atakiriye yo jewe ga mama urabaza abo twigana wumve ndabisatura Aho sha.
he honyene ejo baratweretse amanota muri travaux journal ivyo navyo nibiki ni amanota twakoreye mu ma interrogation yose ukuyemo ama examen navyo wumva aho uca usanga yo narabikubise ga mama hose narujuje kiretse muri science et technologie gusa Mm.
naho nyene kubera amate yaninaniriye urabwira jidiya gusigurire natokwirirwa ari ikoroga amanota adashikana cumi ndondera nzoyabura Oh.
wumva muri examen ya mama nawe aho naramenye vyaraheze nuko ntiwumva aho mwana mukanteturu aho usanga wari ufise ubwoba wibaza ngo sinzomenya mana none no wuraga mwana nzomenya rero nureme didiyo nawe mbega nyine ari hehe kwadako bya gidiyo ntabyo nomenya mugabo nawe nyene vrema azomenya ubu niyo yoca yobegwa atana rimwe avyari bwabega mama ndazi gasha erega ibintu birahinduka mwana mama nta jewe canke gidiyo tuzokumaramaza kw'ishuri aho rero rema undemesheje ndaremye yego reka ndakurabira amahera ugura iyindi sabuni Eh.
nanje mese bino bishweka Sawa.
nayo ibindi navyo ndizeye ko mutazontetereza yego
madamu wa pesi navyorosha abasha gute ashaka ko duturika oya oya vrema turuke gatoya akaye ngo mvuye ko warushe gicuma nyabuna oya jewe umutima ugomba umvemwo n'ukuri kw'imana
niwamenya nta na kimwe urasubira kuwumva ehe ehe ehe ugomba wicare arakwica n'ukuri nyaruka mwebasha ibyo murimo n'ibiki fiakre nyaruka ntibagusige
oya nuko oya nuko turoroshe profe turuke gatoya basi ego
muruhuke ego vrema eh turuka ataco turakora nivyo nyene nako ndamubwira prof naje sindaruha hamwe namwe muri misocugaye nka mwebwe ngo murarushe Oya.
abwinyaruka fiakre ntusigare inyuma Eh?
dusigaje turu zitatu gusa vite zatu zote profe oya yo turabona n'ukuri
niho dukomera
jya muri ahantu heza ega muruha kubera mutanima sivyo nyene ntawateye akarimba ko kuduha morale ngahaga ntunze reka nimuzane bya bishegu byanyu
bijyanye n'ivyo biduha morale prof Oya, oya, oya ni ukuri oya ok ndabona ko mwahwereye reka turuhuke urakoze maintenant on marche ça va ego sava aho vyopfuma twagiri ego
une deux trois et quatre une deux trois
Nyakwa mpomvye basha urabona antrenema y'uno musi ngene yari iryoshe irya ni iya mbere vrema aha rero twokwama dukora nk'uri kuko uyu munsi twosigara turi abagangi bagute ego vrema asha Eh, mwaruhutse Ok.
ok maintenant vous formez un cercle gira umuzingi munini wagutse
umuzingi munini nani ego agura hiyo fiakre we sa fiakre wemera nk'usubira inyuma gatoya uku u eh
ok exercice tugira dukore birakomeye cyane murabona ngaho ko tungana twese muri uyu muzingi ego one une ekipe muri ekipe rero umwe wese aragira icyo aterereye murumva icyo nshaka kuvuga ego jokey tera umupira ndakwereke tedi setontu nawe ca uraba Eh.
uwuhereza kurya nyene mara tubategereza kuba eje collectif ah no mu aha, kirazira abahereza.
kwibunganya umupira nk'uko bamwe bamwe nabonye babigira mwabyumvise Eh, mwabyumvise neza ego mutegereza guhanahana umupira Mhm.
bandanya muherekanya rero tera ngaha aha nyene wesha muhe aha muhe.
nyene
mwese ndakeye arapfuye basha ehe raba ingene akumbagaye basha yo jokeri we we jokeri
jokey uravunitse turabe oya nacubaye turabe kari wowe twari dufise ga yemwe wowe basha bakiriya tuzoyikira gute
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana acenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambiro abasezeye naho ubutaha
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda studio ijambo rero namwe turabashimiye kandi twizeye nyine yuko muzakomeza kujya mutume- mutugezaho intamenwa nk'uko rero twababwiye ejo uburundi bwijije imyaka mirongo itanu n'ine bumaze bubonye ubwigenge no mu rwanda niwo munsi nabo bizihiza umunsi w'ubwigenge ibyo ari byo byose abarundi bahungiye mu rwanda nabo bijije uwo munsi bakifuza rero yuko utazibagirana aho bari ndetse na- n'igihe bazasubirira mu burundi ariko ikindi nanone ni uko ndetse mwigeze no kubyumva mu kiganiro muri isanga cyo guhera saa kumi kugera saa kumi n'imwe abantu bavuga yuko umunsi bawijije mu bukene na jean bosco ndarurinze mwamwumvise mu nkuru ye yatwererejeho mu kirundo nabo barataka ubukene cyane cyane yuko n'ihindagurika ry'ibihe ritaboroheye maze rero ndabashimiye cyane rwose byimazeyo mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mukomeze kandi mugire wikende nziza